mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika tubigenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi n'ukwa cumi na kabiri muri bibiri na cumi n'indwi mwiriwe nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwashimye gutangurana ino ndwi natwe muri sitiyo ya cumi n'umunani ijwi ry'amerika muri kumwe na jowe diane ninahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya
abantu benshi tugwa mu nzira kubera ivuriro riri kure ubu ufashwe n'imbanyiri utabonye moto urumve ni nko gupfira mu nzira wenda kumuheka kandi tugapfira mu nzira ni ukuri biratugora cyane abana ni uko bagapfira mu nzira abandi bagapfira mu ngo zabo aba ni bamwe mu bavyeyi bo muri komune mugina y'intara ya cibitoke mu gihugu c'uburundi bavuga ku kibazo c'ikena ry'amavuriro muri iyo ntara abacikanira mu nzira ngo ni benshi hari n'abavyeyi bagera kwibaruka batarashikira muganga iyo nkuru rero y'ikena ry'amavuriro co kimwe n'inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa vyayo kuri uno wa mbere turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko inama nshingamateka ya onu ijejwe amahoro n'umutekano kuri uno wa mbere ari iza gutora integuro y'itegeko rihakana ingingo yafashwe na perezida wa amerika donald trump yemeje ko yerusalemu ariwe murwa mukuru wa israeli igihugu ca misiri nico casavye iryo tora iyo nteguro y'itegeko hivuga ko ivya yeruzalemu bibwirizwa gukemurwa n'ibiganiro kandi iranegura ingingo kuri yeruzalemu urwo rwandiko rwemeza ko ingingo yose canke icemezo cofatwa kuri yerusalemu ata bushobozi ifise mu bijanye n'amategeko kandi ikwiye gufutwa israeli yihaye igice c'ubuseruko bwa yeruzalemu mu ntambara y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi mu nyuma yemezwa nk'itegeko rikingira ico gisagara aceranda umurwa mukuru waco udakwiye kugaburwa iyo ngingo ntiyigeze yemerwa n'amakungu kandi abanyepalistina bemeza ko yeruzalemu ari wo murwa mukuru wabo muri kazoza ishami mpuzamakungu risaba impande zose mu ntambara muri afghanistan korohereza abaganga batangura kuri uno wa mbere ibikorwa vyo gucandaga indwara y'ubukange mu gace ko mu bumanuko bw'ico gihugu kibangamiwe n'uwo mugera kuruta isi yose umushingwa bikorwa mu gisata ca onu kijejwe gutanga imfashanyo toby lanzer yagabibishije kuri uno w'imana ko ibihumbi amajana vy'abana muri district yahitwa shakwalito mu ntara ya kandahar babangamiwe cane avuga ko ko gucandaga ubukangwe muri ako gace ari ikintu cihutirwa ibihugu vya afghanistan na pakistan nivyo bihugu bibiri gusa ku isi bikivugwamwo imigera itera indwara y'ubukangwe muri uyu mwaka nigeria kiza mu mwanya wa gatatu ikoraniro rukokoma ry'umugambwe uri ku butegetsi anc muri afurika y'epfo kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane kuri uno w'imana yasubiye ibikorwa vyayo vyo gutora uwuzosubira perezida jacob zuma amatora ahambaye kuri kazoza ko mugambwe hamwe n'igihugu abari ku isonga bahiganirwa ico kibanza ni cegera c'umukuru w'igihugu cyril ramaphosa hamwe na constanzana dlamini zuma yigeze kuba umutambukanyi wa perezida zuma kandi yahoze aramutswa umuryango umwe bwa afurika ibikorwa vyo gutora vyari vyategekanijwe kuri no w'imana mu nyuma vyungururizwa kuri no wa mbere inyuma yaho hongera hafatwa ingingo ko bikwiye kubandanya kuwa mungu radiyo y'amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nshuti mutwumva muri mu rwanda mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abatwumva muri hirya n'ino mushobora kumva ijwi ry'amerika kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turi no kuri facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya amerika inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo kuri uno wa mbere inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru claver amahoro
amahoro neza byane ni na nawe abo bashingamateka ba afurika y'ubuseruko batanguye kuki
abashingamateka itanu na bane b'umuryango wa afurika y'ubuseruko baturuka mu bihugu bitandatu bamaze kurahira batanguriye ibikorwa imbere y'ibiro ah, by'inama nshingamateka baturuka mu gihugu cy'u Burundi u rwanda kenya ubuganda tanzania na sudani y'epfo igihugu kimwe kirungika abashingamateka araje kandi n'umunyamabanga mukuru wa yasr mu murundi liberam mukeko hamwe n'abashikiranganji batandatu baturukira eh, umuryango wa afurika y'ubuseruko ubu bose rero bamaze kurahira Mhm. clave hari haheze nk'amezi atandatu iyo nama nshingamateka idashobora gukora byari byabujijwe n'iki
rero byatumwe n'ibintu bibiri icya mbere n'igihugu cya kenya kitari bwarungike abashingamateka icyenda bagiserukira kubera amatora ya- ah, y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego muri kenya yagiye yarigizwa inyuma abashingamateka rero ba icyenda bashoboye kuboneka kuri iyi ndwi iheze ku munsi wa kane ikindi cyari cyabitumye na abashingamateka baturuka mu gihugu cya sudani y'epfo hari hatanzwe amazina ariko batowe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu baragenywa nako asaba rero abo muri sudani y'epfo abashingwamanza baje kwitwara maze sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ibi birabikuta byose basubiramo gutorwa biciye mu nama nshingamateka ya sudani y'epfo ariko batagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu none bo ba- batoye ugiye kubayiyobora muri iyo nama nshingamateka nshasha
ni ikibazo rero geje kuba eh, akananira abahinga nk'uko bakunze kubivuga kuko habonetse amazina atatu eh, bariko bashaka gutwara inama nshingamateka bashaka kwitoza n'umunyarwanda martin ngoga eh, yahora muri iyo nama nshingamateka nyene yaje mu kingo ca kabiri mu murundikazi leontine nzeyimana yahoze ari umushikiranganji ajejwe injira ry'uburundi umuryango wa afurika y'ubuseruko hamwe na adamu kindisa w'umutanzaniya ikibazo rero geje kuba akanani abahinga abarundi abashinga amateka icyenda b'abarundi mu kanya baje gusohoka bavuga bati nta kindi ni abwirizwa kuba umurundi atwara ino nama nshinga amateka ati bitabaye ibyo hakiri amazina atatu twebwe ntidutora byabaye impamvu ndende rero bo bakavuga bati nitwe tubwirizwa gutwara ino nama nshinga amateka mu kanya rero eh, intare zabaye ndende baje kuja ah, gufungura bavuze ati reka dufate akaruhuko k'amasaha atatu kugira ngo tubandanye imiga- ah, imishyikirano n'ibiganiro maze icyo kibazo giterekejwe mu nzira ariko abarundi barahiye bararengwa mukamenya yuko rero n'umuryango wa afurika gutereka umunyamabanga mukuru ari umurundi liberam mukeko abandi bashinga amateka bagira bati uburundi nawe nu nimutwara ikibanza c'umunyamabanga mukuru wa yase ngo mwongere mutware n'inama nshinga amateka None ga- ya yase Mhm, none Kino ga- kibanza rero nk'uko babivuze eh, waravuze ngo narimbajije ko bariko bavuga ko aribo bategerezwa kuramutsa ukuramutswa iyo nama nshingamateka ubundi ni ibihugu biramukigwa canke basigura ko ari kubera iki babwirizwa
bobo bavuga ngo eh, baravye urutonde rw'indome ingene zikurikirana ni ukuvuga b ni igihugu ngo kigira kabiri kibwirizwa gutwara ino nama nshinga amateka ya eac ariko abandi nabo amategeko bakavuga bati amategeko avuga yuko ari igihugu cy'u rwanda kiramukiwe arico eh, kigira kane kiramukiwe gutwara ino nama nshinga amateka intare rero ziracyari aho amategeko avuga ko ari u rwanda ruramukiwe abarundi nabo bakavuga ati namba ni uburundi buramukiwe turavye ngo urudome b donko uburundi eh, igihugu bugira kabiri ni bande bahora baramutswa ubundi bwashize
U- ikiringo kigira gatatu giheze catwagwa n'igihugu c'ubuganda umushinga amateka daniel kidega niwe wahora atwara iyo nama nshinga amateka Mhm. urakoze cane gose pierre claver niyo nkuru ndaguha akanya ubandanye uca hirya nino hamura aza kutubwira nimba inyuma y'ako karuhuko ko kuja gufungura bahavuye bagasubira bakicarana hama n'ico bahevye bagashikako
murakoze namwe ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro n'iwanyu mu ntara amakuru avugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda tutibagiye amakambi yahungiyemwo abarundi ubu rero tunyarukire mu ntara zo mu Burundi Eh, tubabwira inkuru twari twaciye ku masonga ubukene bw'amavuriro ku mitumba imwe imwe yo muri komune Mugina mu ntara ya Cibitoke buraba intandaro y'imfu ku batari bake abajeje intwaro muri iyo mitumba basaba gushigikirwa na leta mu bikorwa barimwo vyo kwiyubakira ivuriro ribegereye ibindi kuri no nkuru numenyesha amakuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse abanyagihugu bo ku mutumba wa ngoma muri zone rubona ya komine mugina bafata urugendo rw'amasahane n'amaguru kugira ngo bashike ku ivuriro ritoyi rya rubona bivurizako igihe bakitswe n'amagara urwo rugendo ruratuma hari abacikanira mu nzira igihe bajanywe kwa muganga ari ndembe abakenyezi bavuga ko bari mu basiga ubuzima mu nzira cyane cyane igihe bafise imbanyi uyu ni umwe mu bakenyezi bo kuri uyu mutumba wa ngoma tugira ingorane iyo dufise inda n'abarwaye malariya abantu benshi tugwa mu nzira kubera ivuriro riri kure ubu ufashwe n'imbanyi tutabonye moto urumve ni nko gupfira mu nzira wenda kumuheka kandi tugapfira mu nzira ni ukuri biratugora cyane abana ni uko bagapfira mu nzira abandi bagapfira mu ngo zabo kubera kubura uburyo bwo gushika kwa muganga ubwo rero ni ukuri twabasaba leta ikadufasha n'ibarabara riragorana nubwo batuzana ku moto tugenda nabi n'ibarabara ntabwo rishikayo neza leta yokora uburyo bwose ikagira ikidufasha
aha ni ku ivuriro ritoyi rya rubona umwe mu barwayi baje kuyivuriza avuye ku mutumba wa ngoma atubwira ko yahatswe kuhasiga ubuzima bivuye ko byamusabye umwanya munini wo kurondera uko ashikanwa kwa muganga ndabya amasaha mfatiwe guma ntakambati nyaburi jewe ndaguye mu nzu koko ti nihafume basi barondera ukuntu bonsimbana banjyane kwa muganga uburyo rero bwo kugira ngo uce uronka icyo cyuma gica kigusimbana kikuzane ibarabara rimeze nabi ariko yaba ari nk'ahantu hafi umuntu yavuga ati ni ahantu hafi umuntu baca basimbana umuntu bakamujyana byari ibintu byoroshye ubwo umuntu arose ico cuma kimusimbana amahera yaroroha kuronka kade byose se si ibibazo ibibazo nonyine hari igihe ugira nk'uko nyine ugwajije ayo mafaranga bigashika nk'icyo kibazo ntayo ufite ubwo nyene ucuca mu bantu nyene ukiruka ati reka niruke mu bantu ndi buwomfasha akayangurana ugaca ubona uburyo bwo kwigenda kwa muganga nyene kukaba nkako abanyagihugu bo kuri uno mutumba bavuga ko iyo ingwara ibafashe bikora ku mapikipiki yunguruza abantu ariko rero ayo nayo bavuga ko arihisha amafaranga arengeye uburyo bwabo kugira abashikane kuri iryo vuriro bariha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ari naco gituma abatari bake bikora ku nderuzo bagahitamwo kumara amasaha menshi mu nzira uyu mugabo ari mu bakunze kubaterura avuga ko ariho impfu zikunze kubonekera kenshi cyane dukunze kwitabaza nk'inderuzo ariko uwo afise uburyo nawe nk'imoto ibonetse iri hafi nawe arashobora gukoresha imoto mugabo uca usanga imoto itwara uburyo burebure kuko gushika ku ivuriro turashobora kuriha ibihumbi cumi na bitanu na mirongo ibiri ari nk'igihe cy'ijoro hoho urumva kugira uronke imoto ntikibaho niyo unayirose uca usanga ukoresheje nk'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mirongo itatu kubera urugendo aba ari rurerure n'ibarabara ari ribi urakunze gusanga ariho ingwara ije ifise inguvu kubera adahise aronka ubutabazi n'ingoga benshi cyane barakunda gupfira no mu nzira tuko turagenda ku ivuriro amakuru dukura ku ivuriro ritoyi rya rubona ryakira abantu baza kwivuza bavuye ku mutumba wa ngoma ni uko n'abahashitse benshi muri bo baba ari ndembe ivyo bigasaba ko baca barungikwa ku ivuriro rikuru ry'imabayi ibintu biruko mu gihe abanyagihugu bo kuri uyu mutumba bakoze ibyo bashoboye kugira biyubakire ivuriro ari naco gituma umunyamabanga wa zone rubona nsabiyaremye eric asaba ababakurira mu ntwaro kubashigikira mu kubaronsa ivuriro dusaba ko abagira neza bafatanyije na komine boturonsa ibikoresho byo guheraheza iryo vuriro kuko risanzwe rihari ryarubatswe abenegihugu kandi baratanze n'inguvu begeranya umusenyi turonse amasima n'imyango n'amadirisha ibisabwa byose mu ivuriro urumva ko uh, bikenewe canke abagira neza badufasha bakunganira bakabafata mu mugongo iryo vuriro ryuzuye abenegihugu bo kwivuriza hafi nabo bakoroherwa nk'abandi abajeje intwaro muri no zone ya rubona bavuga ko umutumba wa ngoma uri ku birometero bine by'umupaka w'igihugu cy'u rwanda ukaba uri mu mitumba ifise imisozi ihanamye yo muri komine mugina mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika Yane ndonse urakenuye ikiganiro cacu ce tukibandaniriza mu gisata c'ubutungane mu Burundi ahishiramwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo ryatanguje amatohoza ku madosiye y'abanyororo bari mu mabohero yose mu gihugu c'u Burundi igituma muracumva muri no nkuru y'umenyesha makuru wacu ingozi Jean Bosco Ndarurinze itohoza ku madosiye y'abanyororo mu mabohero y'uburundi ryugururiwe kuri uyu wa mbere ku ibohero ry'abakenyezi rya ngozi mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo ryaragendeye amabohero yose y'uburundi naho babonye ibitari bike cyane cyane ibitigiri vy'umurengera mu mabohero jean marie nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko batanyuzwe niko kwiyumvira kugenzura amadosiye yabo kugira vyorohe kubafasha hanyuma duhejeje twagira tumenyeshe abarundi eh, n'amakungu ko bazomenya ati ibitigiri vy'abapfungiwe eh, mu mabohero atandukanye bangana gutya abazira ivyaha ibi n'aba n'aba tugira turabe yuko bishobotse twoshikiriza umushikiranganje w'ubutungane tukarabane n'umukuru w'igihugu kugira aboba bakenewe kurekurwa by'ukuri kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mugabo tugasanga hariho abatatashe kandi baza baronse icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu niyo ntumbero twipfuje kugira aya ma yankete iruhande y'ikigongwe umukuru w'igihugu ashobora gutanga hari n'ikindi ishyirahamwe ntabariza risaba leta gushyira mu ngiro kugira ibitigiri by'abafunzwe bigabanuke ko iyo umuntu aronse igihano mfungura gifungo ni ukuvuga yuko aza gukogura ibikorwa by'iterambere ry'igihugu mugabo ataha mu muhana iwe rero niyo ntumbero rero e, tugiye kubaza ababijejwe turabe igituma intambamyi yoba yaratumye icyo gikorwa kitaja mu ngiro cyangwa iryo tegeko ritaja mu ngiro twibaza rero ko hari akagohe twakubitira leta kugira ababijejwe bashyire mu ngiro iyo ngingo nk'uko itegeko riba ryavuzwe rikaja mu ngiro rimwe na rimwe mu manza harakunzwe kumvikana abanyororo bavuga ko amadosiye yabo ajamo utunenge basigura ko bafungiwe politiki ishyirahamwe ntabariza ryoba ribafasha gute ibyo dusanzwe turaba ntituraba abafungiye politike turaba umunyororo wese ari kuri buno butaka bw'uburundi ko yapfungiye politike twe ntitubimenya ati uyapfungiwe iki turaba umuntu arengana cyangwa uyu n'uriya kuko tubiravyo bose umuntu apfunzwe umuntu twaca tubyita muri politike kuko hari igihe umuntu yagirizwa ikintu akiriye ugasanga mugabo winjiye muri dosiye ugasanga si cyo ni nacyo gituma rero mutenyenyera gatonya iya nkete itangiye mu minsi iza tuzomenya abafungiye politike n'abatabafungiwe ubu n'ukuri turiko turagira kino kiganiro ntitubababwira ngo abafungiye politike bangana gutya nuko ntibangana uku bivanye n'ukuntu igihugu kibivuga tuzumviriza abana bariya rero tumenye abafungiwe ibya politike tuzoheza tubisubire tubibatangaritse itohoza ku madosiye y'abanyororo ririko rirakogwa kandi ku mabohero ya mpimba na bubanza nk'uko uwurongoye ntabariza abivuga ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uti none uno munsi muri murisanga muzakurikira saa kumi muzagushobora gukurikira iki ku munsi wa kabiri w'indwi iheze niho perezida w'uburundi pia nkuru nziza yatanguza icese ibikorwa vyo gusigura ibijanye n'itora referendum ryo kwemeza canke guhakana ingingo yo guhindura ibwirizwa nshingiro abanyepolitike ntibavuga rumwe kuri uyo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro ry'uburundi mu gihe leta y'uburundi ivuga ko hari bikenewe guhindurwa hari n'abanyepolitike babona ku bwabo yuko iki gihe atari nyaco co gufata umu umugambi nk'uyo rero muraza gushobora kubikurikirana mu kiganiro muri isanga cigihe c'isaha cumi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda hagati aho tukivuga ivy'amatora mu Burundi mu gihe hariko haratogwa hadategurwa amatora atandukanye muri ico gihugu rwaruka rwo mu ntara ya Gitega rusaba abanyepolitike kutarukoresha ku nyungu zabo inkuru ya mugenzi wacu i Gitega Fidel d'Antoine Sabimana burya iyo himirije ibihe vy'amatora mu Burundi hacaduka ukwinubana hagati y'ugwaruka rudasanga ivyumviro vya politike ijwi rya Amerika ryaragendeye ugwaruka rudasanga ivyumviro vya politike mu ntara ya Gitega aho rwagiye rurashikiriza ico kwinubana bivako umva ivyumviro vy'uru rwaruka kuri mikoro y'ijwi rya Amerika ivyo bintu ico biba bivako biba biva yuko abantu benshi ntibize hariho abaca baza bitwaza ubwoko barimwo ubucuti bafitaniye kugira ngo bobo bashikire aho bagomba bagomba gushika baca baraba bati hamwe twobicisha mu nzira nziza ntaho twoshika cyane cyane ibyo bikunda kuba mu mu gwaruka ruri mu migambwe iri ku butegetsi mu mugambo uri ku butegetsi cyangwa umugambo utari ku butegetsi kenshi iyo bahuye rero bakunda kwambikana iceyi bagaterana amajambo ugasanga rero biravuye muri n'induru rimwe rimwe rero umuntu yagomba kubahirwa mu vyumviro vyiwe ivyo arivyo vyose mu gihe bitumbereye bitariko biragomba gusambura n'ivyicaro baharanira n'ivyicaro bituma babwira ivyo vyose ugasanga umubanyi umwankanisha n'uyu yundi kuko uzi yuko atagushigikiye kugira ngo urondere abanywanyi ubarondera mu gucanishamwo abantu mu kubiba ugwanko kugira ngo urabe ko wewe woteba ugashikira intebe wari wipfuza urwo rwaruka nyene rurafise ico ruhanurana muri bino bihe vya politike vyimirije mu Burundi abantu bose bokubahana umwe wese mu vyiyumviro vyiwe ariko ivyo rero tukazobishikako ari uko abantu ubwa mbere hoho bijukiye kuja mu mashuri bakamenya ubwenge ntibaze barabafatira kukungene bati batize ku bukene baba bafise ivyo niyo twamara kubishikako ni naho tuzokwinjira muri demokrasi nyakuri no kubahana gukaba kubw'ubwo gwaruka imigambi myinshi ntiyari mibi mu bisanzwe kugira ubutandukane ntivyari bibi kuko umwe aguye akagira umuntu amukebura ahubwo vyari vyiza gusumba mu butandukane mu migambwe canke imigambwe ikaba hari myinshi je numva atangorane vyari biteye ahubwo ingorane gusa nuko bamwe bose usanga bagomba kwikwegera ko bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu nzira zitarizo imigambi myinshi vyari vyiza ko yari ifise akamaro iyo igihugu giteguye neza ari ibintu harimo demokarasi kuba ngo uri muri uyu mugambi ugira n'ingwari muri urya mugambi ntacyo bivuze ko kurumva ubunye ntawe bakibesha ngo umugambi ngo agiye ku butegetsi ngo umuntu azoca yogura cyangwa ngo nyigo azoca yogura aho ikaha bose arondera inda zabo ntawe ubisha uyundi ibyo turabizi twese uno mutama avuga ko yabonye uko amatora agenda kuva ku yashikanye uburundi ku ntayo kwikukira nawe nyene yama yabonye uko kwinubana urashobora kubabona wowe nyene basimbiranirako benshi batishava ku mugambo uri ku butegetsi kuko utagerageza kuzurahamika ivyo bintu canke gufata baba babigize je mvuga nk'umuntu akuze twosaba yuko ababijejwe bokama barikanuye kubw'uwo mutama ugwaruka rurahendwa agatanga n'impanuro ku bahenda urwo gwaruka kenshi na kenshi ababigira baba ari abantu bize ariko bonye baciye mu makaritiye bahitana abantu ngo baje kugira imyiyerekano kenshi na kenshi baje inyuma nk'intama tubahanuye yuko hogenda abantu nyene baba bafise ubwenge bukwiye kugira manifestasiyo ntibahitane ujya abanyarucari apfa kuja yatana ico yunguka uno mutama afatiye ku bihe vyimirije arahanura agira ati twovuga ati cira imoso hakiri kare kuko ubizanye kwa naka canke muri kariya gace k'uburundi hari n'aho vyokugaruka ko na wewe canke bigahera iwawe ni bibi kwigisha urwango ugusimbiranirako kutubahana mu bikorwa canke kukaza abantu bakora uko bizana inkurikizi mbi mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi n'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niho hagiye haragaragara urwaruka rw'inubana rufatiye ku migambwe rukukira igitega fideli d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inkuru imwe mu gisata c'impunzi kuri uno w'imana abarundi bahungiye mu rwanda basengera muri paruwasi ya regina patrice remera ni mu gisagara ca kigali barifatikanije n'abakirisu b'iyo paruwase bagendera impunzi z'imahama bazigemuriye agakemanyi ka noweli ivyari bikagize muravyumva muri no nkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda desire hatungimana
indirimbo zo guhayagiza imana nizo zakiriye abo bashyitsi bari baje baturutse i kigali abana n'abakuze akamwemwe kari kenshi ku maso aho izo mpunzi zakiririye abo bazigendeye ahariko harubakwa isengero izo mpunzi zohora zisengeramwo umwe mu bateguye urwo rugendo amenyesha ko umutima rukristo ari wo watumye bagendera abavukanyi babo icyiyumviro cyavuye ko ubwa mbere bwobwo ni bene wacu ubushize baraje muri novuga hoterete twakoze mu kwezi kwa mbere icyo gihe rero turabemerera ko tuzoja natwe kubaraba tukabashikako kugira ngo tubasuhuze ubu rero niho twashoboye kubishikako uno munsi cyari icyiyumviro kimaze igihe n'uno munsi rero mukama yadufashije nk'umukristo kandi mu byo dushinzwe dutegerezwa kuraba abandi ndetse nubwo zitoba n'impunzi ariko nk'umukristo igikorwa cy'urukundo ni igikorwa ngombwa ku muntu uwo ari we wese w'umukristo rero uno munsi niho twari twiyumvire ko twoja kuramutsa izo mpunzi bagenzi bacu bari mu nkambi y'amahamba icyo cyiyumviro kandi tukaba twagifashijwemo cyane na patiri mukuru wa regina pacisi aho imahama ntibagiye imbokoboko bagiye bagemuriye izo mpunzi ibyo bazishiriye byose bikaba byatanzwe n'abakristo ba regina pacisi agakemanyi ahanini yakavuye mu bakristu ba regina pacisi patiri mukuru yaragerageje arakora uko ashoboye akoresheje amatangazo mu masengero aca mu masantarare maze abakristu baraheza barakoregita ibyo bintu ariho twashoboye kuronka agakemanyi by'ukuri twishimiye uko biri kose ntikazobura icyo kamarira abantu twagiye kuraba abo twashoboye guhamagara bose abo dushobora gushikira n'ukuri umwe wese ku cyo ashoboye n'ukuri barakoze kandi batanze ibitari bike umwe muri abo bakristo b'imahama amenyesha ko umutima abavukanyi babo baberetse uzababera akarorero urugendo rwabo twarushimye cyane kuko byatweretse yuko bafite umutima w'urukundo bibuka bene wabo naho nabone bari impunzi nabone babonye yuko bashobora kugira icyo bafashije bene wabo bishobora kubaha ikihe cigwa ikigwa byaduhaye ni uko n'umutima w'urukundo bagize natwe nuko natwe byatweretse ko natwe tubategereza kugira umutima w'urukundo naho tuba turi mu ngorane zitandukanye uko tuba turi kose tubagira umutima w'urukundo padiri odare wo muri paruwase ya rusumo aho iyo kambi y'amahame ikukira amenyesha ko gufashanya ari byo byamye biranga umukristu nyawe ati muri kino gihe hoho cy'ubushikiro niho abakristu bigaragariza mu bikorwa byabo akaba ashima cyane abagize uwo mutima wo gufashanya ni byiza bujuje inshingano zabo nk'abakirisitu kandi kugira ngo n'abantu bo mu nkambi abarundi baba mu nkambi bategerezanye ivuka rya yezu kirisitu bafite icyizere bafite ibyishimo ko yezu kirisitu urumuri rw'isi azaza abazaniye ibyishimo n'ubuzima bushasha mu kwemera ni byiza ni ubusabane ni uguhura ni ukumenyana bakamenya yuko impunzi z'ahandi n'izi hano imahama bafite ibitekerezo bimwe ibibazo bimwe n'ubwo aho baba hatandukanye igikuru rero ni uguhura bakaganira nabyo biruhura mu mutima mwamenya ko izo mpunzi bazigemuriye ibintu bigizwe n'impuzu z'abana abagore n'abagabo ibirato amasabuni ibikoresho byo kuvoma be n'ibikombe byo kunywa amazi byuzuye imodoka yo mu bwoko bwa dina dezira tungimana imahama ijwi ry'amerika
Desire hatunga imana ni no kuri we duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti bakunze mariko mutwumviriza muri irya nino bakoze abamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo ikiganiro cuno munsi gishoboke muhinga bw'ivyuma yari Macbile ya Bero yegeranije amaji hamwe na engineer yashikanye aho mwari muri Diane Nahazo nanje nari kuri micro nifatikanije n'abagenzi banje bose bo mu ruganda rubategura rukongera rukabashikiriza amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda mu kwifuriza indwi nziza muze kuma hagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo mushobore kubandanya mukurikira ibiganiro bitandukanye by'ijwi ry'amerika saa kumi ni muri isanga